the governor of borno state governor zulum he don do one thing wey be say the thing come dey trend for social media wey be say him at least for the first time wey be say me i dey hear that man o him act as a leader him act as role model to some people wetin him do the man come disguise as a patient a whole governor in disguise as a patient come enter one government hospital you come talk say you wan collect treatment those nurses wey dey there they no sabi say na the governor na him come they come dey bill the governor say eh the governor to collect something ten thousand naira was to pay ten thousand naira before the, before the, the governor go collect treatment or before the governor go see the doctor they no know say na di govnor dis guys as patients as di nurse talk am pa di govnor come shock say hey, eh, eh, no wonder people no dey come here again so na di tin wey pipo dey do be dis you go dey spoil di name of di govment say di ah, govment dey impose money on pipo no know say na you wey i employ as nurse. and you dey post money ten thousand naira on patient wey be say they never see anything to chop before drug wey be say na free i dey give you now everything wey i dey give you na for this hospital you come dey collect ten thousand naira from people na so the governor come vex as as so the ICs of those nurses come clear say eh na governor we bill na god god dey beg say ah governor we plead o oh. god say no no no wahala. No, When God say, okay, so now all these things our people they do for this country, for this state, Borno State, say that's why some people can't abandon uh, government hospitals, can't go to private hospitals. Me, eh, me for my own mind, eh, seriously, waiting this man do. Hmm? I commend him, at least for that one. Now, best, now, now, now better thing into seriously. If our leader should be doing something of such, serious, now the problem problem wey we go dey get for dis country no go much i dey tell you you see now the problem wey politicians dey dey dey give our country e no much but the problem wey be say we citizens dey give ourselves na here much imagine the drugs wey be say the treatment wey be say suppose become free those nurses dey collect 10000 naira on top am only god knows how many years dem dey collect am now. before the governor come think say okay oh, make e come even try and disguise and know wetin dey even dey sup for some for some uh, hospitals wey dey for im state imagine that kind of wickedness i know say na some people wey be say <tsk> if dem should reach that government position dem eh, go do worse pass person wey dey there which dey abuse some people make dem attain small power like this. The way dem go dey do dem no go even dey faithful at all at all imagine people na we see dey inflict pain upon ourselves treatment treatment wey be say na free na which country because dey collect money on top am you see this country we like jekuje we like book we just chop chop chop chop chop chop everything na chop chop for this country we get am for for this country imagine this kind thing i just think am say if our president muhammadu buhari our president our gallant president should also be doing something like this e go e go make sense i wetin you think e go e go i tell you e go e go make sense make our president just disguise enter town make you no dey hear wetin femelation dey talk again That man femelation now make you no dey hear wetin femelation dey talk again all this uh, gaba show make you no dey hear make our president just disguise as the way this uh, governor zulu disguise come enter town come price rice or or make him price beans come ask how much they dey sell am before how much they dey sell am now make him come ask how much they dey treat dollar now that out! of thing go. It go make sense. I think I say if most of our leaders should be doing kind of thing for their states, people go dey fear say ah government will come anytime we will call it. The fear go dead there. People go even they adjust sometimes. And my own perspective, might be that make the go make our president just walk alone enter once, state enter not. make you no carry bodyguard make dss along you just through road make you just fly make you just move from abuja to kaduna state through road alone disguise eh you go know wetin which is the face you go know how to solve our problem make we dey try and do something of success on top this one i commend him on top this thing wey he do governor zulu i commend him i no even know about because i, I know say all, all politicians na dem get this thing for head no trust politician at all at all politician no no trust them i know say inside go get one one idiot but at least at least if dem do something wey better you're supposed to dey praise them small small to dey praise them small small so on top of this to in try or wetin be your own opinion wetin you think say we fit use uh, all all you know think say make uh, president muhammadu buhari make him try this procedure also for this country so that he so that he go know wetin dey dey sup for us for this country or wetin or wetin una think eh make our make our leaders too try this same method make we try to dey copy better things no be say to dey copy uh, people there dey for abroad say are petrol cost eh imagine this position make our president dey try since go out like this. make our president just leave a rock make him come dey live for face me and face you for one one one one place for ibadan They pay as rent They make him tithe They pay house rent make our president just out there at least to to dey work for under person and make the collect eighteen naira per month He go know how how they feel. He go try to increase minimum wage. Kind of thing already they suppose they they they do have, they try They go know the kind of pain we people they they, they suffer. I saw one news, one man they talk and say in the, say in the spend three k per week for this country. And I I found they wonder how the man they spend three k, three thousand per week. Maybe the man maybe the man know no get any business or maybe they no get any bukata. You no get anything to spend money on. maybe the man ever marry or maybe the man still live under him parents i know i wonder how you wan take take spend three k per week you wan feed gas sef gas eh two uh, two two other two kg na one five oh no sorry na one six two kg na one six out of three k you go buy palm oil o oh. you go buy listen o you go buy rice o oh. how you come dey use three k feed per week i no understand make i know that strategy dey do. This kind kain tin wetin na think hmm? na my own suggestion na im na im be that wetin you sef think my name na mc top secret i be comedian o so <laughs> see to know no take am serious too much see you in my next edition don't forget to follow me i dey everywhere bye.